ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese bafatana byose ifoto y'iyo ndi umunyamakuru batasanze ku kazi ibyo bigerekana mugire nayo barayifata byose barabijyana ubwo mu by'ukuri cyabayeho ni umwuka wabibwe cy'umuntu afite ubwoba mu bakozi ba nation media group company uyu ni fulgence muhawe n'imana umwe mu bamenyeshamakuru b'ikigo nation media group avuga ku ifatwa ry'umumenyeshamakuru w'ikigo akorera yafashwe na polisi y'u rwanda ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye amagrenade yatewe mu gisagara cya bujumbura ku mpingano w'ejo ku wa gatatu turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloyizi bigirimana
mwaramutse uriyane mwaramutse bakunzi b'iradiyo ijwi rya amerika duhere kuri inkuru y'u rwanda igipolisi cy'u rwanda kimenyesha ko carekuye umunyamakuru akorera ikigo cy'itangazamakuru cyitwa nation media group uwo munyamakuru yitwa ivan mugisha yari yafatiwe mu biro by'icyo kigo n'igipolisi cy'u rwanda kimurekura inyuma yaho kimubagije ibibazo umunyamakuru azwi ku izina rya fulgence muhawe n'imana yari aho igipolisi cyamufata amenyesha ko igipolisi cyaje gifise imitahe yo guhagarika abanyamakuru babiri bakorera ikigo nation media group aribo ivan mugisha na johnson kanamugire icyo gihe bahasanze ivan mugisha gusa igipolisi cyaciye kimutwara na ordinateri zabo zibiri nta mpamvu y'iryo fatwa yatangajwe n'igipolisi cy'u rwanda ikigo nation media group gifise icyicaro muri kenya gitangaza amakuru yo mu bihugu byo muri afurika nayo mu bihugu byo muri afurika yo hagati n'iy'ubuseruko muri somaliya abategetsi ba somaliya bamesha ko batoye ikiziga cy'umuntu yari yabuze mu ndege yaguye byihuta ku kibuga cy'indege cy'i Mogadisho inyuma yaho iturikiyemwo igisasu ku munsi wa kabiri umushikiranganji wa somaliya ajejwe gutwara abantu n'ibintu hamwe n'indege z'igisivile ali ahmed jama jangali yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kiziga cyatowe hafi y'igisagara cya bar ade amenyesha ko kiriko kigirwa ko amatohoza amenyesha kandi ko bizofata iminsi itari mike kugira bamenye ikintu cyaturikiye muri iyo ndege yari itwaye abantu mirongo umunani n'umwe abantu bari muri iyo ndege barashimiye cyane umudereva yari ayitwaye n'abo bari kumwe kubona barashoboye kurokora ubuzima bwabo muri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko uzobangamira ukwemera kw'idini rimwe gusa muri amerika azoba abangamiye ukwemera kw'amadini yose perezida obama yabivuze ejo ku munsi wa gatatu igihe yagendera ubwa mbere umusigiti wo mu gisagara cya baltimore muri leta ya maryland perezida obama yavuze ati turi umuryango umwe w'abanyamerika mu gihe igice kimwe cy'uwo muryango cyotangura kwiyumvira ko kigira gikurwe ku bindi bice canke kigasuzugurwa canke kigategwa igihugu cyose coca gisambuka perezida obama yabwiye umuryango w'abayisilamu wo mu gisagara cya baltimore ko ahangayikishijwe n'urwanko rwagizwe ku bayisilamu bo muri amerika inyuma y'ibitero byabaye ipari mu bufaransa ni san bernardino aha muri amerika obama yasabye abanyamerika kugumana akaranga kabo ko kwigenga kw'amadini kubabariranira no kubahana muri amerika kandi leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko kwakira impunzi z'abanyesiriya muri amerika bizotuma umutekano wa amerika utsimbatara ivyo vyamenyeshejwe ejo ku wa gatatu n'umuyobozi ajejwe ivy'ubwenegihugu n'impunzi muri amerika leon rodriguez mu gihe yariko asobanurira abashingamateka ba amerika ibijanye no kwakira impunzi ziva muri iraki na siriya yarasiguye kandi ko porogaramu ya leta ya amerika yo kwakira impunzi muri amerika ukuntu imeze rodriguez yavuze ko umutekano mu gihugu uzotsimbatara mu gihe boha ubuhungiro abahunga imigwi y'intagondwa witwa leta ya isilamu ati bizotuma uwo muhari utazosubira gukoresha amajambo uvuga ko ibihugu vya burayi harimwo na amerika bigwanya idini rya isilamu perezida obama wa leta zimwe za amerika yari amaze gushikiriza ko atazokwigera atera umukono ku itegeko ribuza impunzi z'abanya irake na siriya kwinjira muri amerika mu gihe ryotogwa n'abasenateri amakuru kuri siriya ishyirahamwe mpuzamakungoni ryungururije ibiganiro by'amahoro hagati y'abanyesiriya mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri ivyo biganiro bibera i geneve mu gihugu c'ubusuwise intumwa ya oni muri ivyo biganiro stefano domistura yavuze ko ari akaruhuko k'umwanya muto gahawe abegwa n'ivyo biganiro ako karuhuko mu biganiro gatangajwe mu gihe igisirikare ca siriya cyo kimenyesha ko carangije intambara ku barwanya leta bari bifatiye uduce tubiri turimwo abayisilamu b'abashite turi ahitwa Aleppo leta ya Syria imenyesha ko ari intsinzi ikomeye cyane iyo ntsinzi izotuma igisirikare ca leta ya Syria kigenzura ibarabara riva mu gisagara ca Aleppo rigashika ku rubibe rwa Turukiya
urakoze aruzi bigira imana ku makuru dushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibi biganiro byo muri kino gitondo amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda abashinzwe umutekano bataye muri yompi umwe mu bamenyeshamakuru b'ishami ry'ikigo nation media group cyo muri kenya gikorera mu rwanda uwitwa ivan mugisha yandikira ikinyamakuru the east african mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umwe mu bamenyeshamakuru b'icyo kigo yari ahari akaba ari fulgence muhawe n'imana amubwira uko byagenze muri make uko byagenze mu masaha ya saa kumi n'imwe n'igice haza hano mu rwanda abantu bavuga ko baturutse mu nzego z'igipolisi cy'u rwanda bambaye gisivire bari kumwe n'umunyamategeko w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura rmc binjiye mu biro ibitangazamakuru africa ndetse na radiyo kfm bya nation media bakoreramo bari bitwaje impano bavuga ko bashaka gusaka aho abanyamakuru babiri b'igitangazamakuru the east african bakorera mu banyamakuru babiri bavuga ko bashakaga basanze hari umunyamakuru umwe ariwe ivan mugisha uwo nguwo rero bamwambitse amapingu bamaze kumwambika amapingu bamushyira ku ruhande nyuma rero yo kwerekana icyo cyangwa cy'uko baje gusaka basabye nuko babereka aho yakoreraga iyo desitepu barayifata barayijyana bafata na desitepu y'undi munyamakuru batasanze ku kazi johnson kanamugire nayo barayifata byose barabijyana ubwo mu by'ukuri cyabayeho ni umwuka wabibye cy'umuntu yakwica ubwoba mu bakozi ba nation media group company yo muri kenya ariko samuzigazi ya ya nation media group ubwo muri icyo gihe rero ubwo ubu tuvugana ikiriho n'iki ni uko uwo munyamakuru bamujyanye n'ibyo byangombwa n'ibyo bikoresho i mean desktop yakoreshaga byose na na laptop ye byose babijyanye ese hari nk'icyo mwaba mukeka cyangwa se hari inkuru abo banyamakuru bashobora kuba barimo bakurikirana cyangwa se baranditse zishobora kuba intandaro y'iryo sakwa no kubafata ntabwo mu by'ukuri abo abo bantu bavuga ko bari mu nzego z'umutekano bageze bavuga ngo turabashaka kuri iyi kubera impamvu y'inkuru banditse kuko bisa nkaho ntabwo basobanura turabashaka ikintu icyo ariko mu bitangazamakuru nk'uko ubizi abanyamakuru baba bakora inkuru zitandukanye twebwe rero nk'igitangazamakuru kfm ndetse na best african twizera ko ibyo dukora ni ibintu bigendeye ku mategeko y'itangazamakuru ntabwo twavuga ko wenda hari inkuru yaba yarakoze mu buryo busa nkaho butujuje umwuga ugenga itangazamakuru kuko nation media group ni kampani isa nkaho ifite background nini mu itangazamakuru ku buryo n'abanyamakuru bayo mu by'ukuri bakora bagendera bagendera ku mahame agenga itangazamakuru haba mu rwanda ndetse no mu karere ndetse n'ibyo umuntu yakwiye kwandika ntabwo rero mu by'ukuri mu magambo ntabwo ntabwo tuzi ko hari inkuru yaba ifite ikibazo runaka abo banyamakuru baba baranditse fulgence muhawe n'imana umunyamakuru wa radiyo kfm mu rwanda turagushimiye cyane kano kanya uduhaye murakoze cyane rwema mugenzi wacu edi gwema yongeye avugana na johnson kanamugire umwe mu bamenyeshamakuru yarondegwa n'igipolisi ariko atari ahari baza ku biro byiwe edi amubaza icyo akeka polisi yamuronderera yewe nta mpamvu nzi yaba yatumye polisi ikora ibyo kuko nta nta kindi cyatuma polisi iza kunsaka noneho ku kazi niba bifitanye isano n'akazi cyangwa n'ahandi aho ariho hose nibaza ko impamvu yamenywa na polisi cyane ko kindavugana n'urwego urwo arirwo rwose yaba polisi cyangwa abo baje gusaka bamenye impamvu baza gusaka bahageze n'ahari birashoboka ko impamvu nyirizina nayimenya mu bihe biri buze ese hari ubwoba waba ufite haba ku mutekano wawe cyangwa se mu bijyanye ah, n'umwuga wawe ukora sinibaza ko ngiye kugira ubwoba kubera ko abo baje gusaka ntibambonye ariko n'ubundi ndahari ngira ngo ni- ntabwo banshatse ku mpamvu izo ari zo zose ngo bambure ndanateganya kuza ku aho bukera kuza kujya ahagaragara nkanashakisha izo mpamvu zose nkamenya amakuru arambuye kuri ibyo ngibyo umuyobozi w'urwego rw'abamenyeshamakuru bigenga barore cleophas yabwiye ijwi rya amerika ko bababajwe n'ifatwa ry'umumenyeshamakuru ivan mugisha mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema barore aravuga uruhara urwego ayobora rufise iyo abamenyeshamakuru bafashwe bari mu kazi icya mbere ibyo bintu ubundi birababaje birababaje urumva ko nti- nticuranamenya n'impamvu yatumye agenda niba ari impamvu y'akazi cyangwa gusa niba ari uko kuba yatashoboye korohera izo nzego z'umutekano gukora akazi kazo kandi ubuyobozi bw'ikigo cye bwari bumaze kuziha uburenganzira ariko icyo dukora nk'ubu muri aya masaha tuvugana umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego anyarukiye kuri sitasiyo ya polisi aho umunyamakuru ari ikindi dukomeza gukora ni ugukurikirana nyine no gusaba ko umunyamakuru mu gihe nta bindi byaha bidasanzwe akurikiranyweho byatuma eh, niba harimo ibyo bakwiye gukurikirana at- at- batabikurikirana akomeje akazi ke ari hanze gukomeza gukora ubwo buvugizi kandi ntitujya twicana ese iyo babasabye umuntu kugira ngo bajyane nawe eh, iyo bagiye gukora ibikorwa nk'ibyo by'isaka ntago bababwira impamvu nyamukuru ituma icyo gikorwa kiba icya mbere ni ubwa mbere bibaye ko baduhamagara bagiye gusaka umunyamakuru icya kabiri mu rwego rw'akazi kabo ubwo ni deontologi na etike yabo batubwiye aho bagiye aho ariho birumvikana baba batekereza ko twashobora kuba twaburira uwo muntu ntibahamusange kuvuga rero ngo ubusanzwe twaba dusanzwe dukorana dute nabo muri kesi nk'izo Ni- ni iya mbere ibaye ni iya mbere ibaye barore kiriyofasi umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ndagushimiye cyane kuri kano kanya uduhaye kuri radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane ebyiri wema mu kanya turonsa amakuru y'uko igipolisi cy'u rwanda kimenyesheje ku rubuga rwa twitter y'uko barekuye ivan mugisha
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
tukiri mu rwanda abunganira mbarushimana emmanuel mu rubanza aregwamo ibyaha bya jenoside basabye sentare nkuru ikiringo cy'amezi ane kugira ngo bikorere amatohoza yigenga ku bimenyetso byagiriza uwo baburanira inkuru ya eric bagira ubusa inzitizi ku bakozi b'iperereza ryigenga n'iy'uruhande rwunganira bwana emmanuel mbarushimana uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside rwari rwagejeje ku rukiko ruravuga ko ubushinjacyaha bwafashe umwanya rwita ko uhagije wo gutegura ikirego cyabwo kandi ko hari ibimenyetso butagezeho yewe n'ubugenzacyaha ku batangabuhamya bashinjura uwo bunganira bazamuye iyi nzitizi bavuga ko iby'iryo perereza ryigenga batabifitiye ububasha ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana jean bosco mutangana na mugenzi we madame charite wibabara bavuga ko ibyifuzo by'uruhande rwiregura nta shingiro bifite ubushinjacyaha buvuga ko abashinzwe iperereza ryigenga ntaho bateganijwe mu mategeko agenga imiburanishirize mu nkiko z'u rwanda bubwira urukiko ko abanyamategeko jean claude shoshi bizimana na christophe twagirayeza aribo bafite inshingano zo gukorera iperereza uwo bunganira ku byaha bya jenoside aburana umucamanza ukuriye inteko y'iburanisha bwana antoine muhima yanzuye ko inzitizi nta shingiro zifite yavuze ko abanyamategeko bunganira bwana emmanuel mbarushimana aribo bafite inshingano zo kumukorera iperereza ni umwanzuro uregwa yahise ajurira avuga ko ubangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kwiregura iburanisha rya none ryagaragayemo metre christophe twagerageza umugenzi we metre jean claude shoshi bizimana yavuze ko ubw'ibibazo by'ihazabu ry'ibihumbi magana abiri mu mafaranga y'u rwanda atarishyura ayo urukiko rwayamuciye azira gutinza nkana urubanza uku kujya gukora iperereza ku bimenyetso bishinjura bwana emmanuel mbarushimana birasaba ubushobozi ndetse n'igihe gihagije nk'uko metre christophe yabibwiye umucamanza nubwo atari akabiganiriyeho na mugenzi we metre jean claude shoshi bizimana twagira yezu yabwira urukiko agenekereje ko byibura bisaba amezi ane yo gukora iperereza bivuze ko urubanza rwakabaye ruhagaze naho ku kijyanye n'amafaranga azabafasha birabasaba kwandikira inzego zirimo minisiteri y'ubutabera ndetse n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ku mwanya bifuza ubushinjacyaha buvuga ko buhereye ku gihe abunganizi baboneye dosiye y'urubanza bagombye kuba bagaragaza bimwe bateguye buravuga ko mu kirego cyabwo nta gishya kizaba cyiyongeremo cyatuma aba banyamategeko bunganira mbarushimanda basaba guhabwa igihe cy'amezi ane iperereza umucamanza bwana antoine muhima yasabye ubushinjacyaha kuvuga bugenekereza igihe bwumva gikwiriye kuri iryo perereza ku bimenyetso bishinjura uruhande bahanganye bwavuze ko kibaye kirekire kitakarengeje amezi abiri uregwa yaburanye yicaye iruhande rw'ubwunganizi ateze amatwi ibisobanuro by'ubushinjacyaha mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'inkweto zisongoye z'ibihogo yifashe ku munwa atumbereye ubushinjacyaha ariko agacishamo akamwenyura gake ku bisobanuro byabwo yahise yaka ijambo abwira umucamanza ko ubusabe bw'abamwunganira ku iperereza bazakora ku birego ashinjwa ntaho ahuriye n'ibyo bavuga bitamureba asaba ko binandikwa bityo aba ni abanyamategeko bamwunganira atabemera bashyizweho mu nyungu z'ubutabera bazakora iki se igihe w'ubunganira yaramuka akomeje kugaragaza ko bamufasha atabashaka metre christophe twagira yezu umwe mu bamwunganira aramutse atabyemeye twebwe twakora inshingano zacu nk'abanyamategeko umva twebwe twashyizweho n'urugaga kugira ngo twunganire mbarushimana urukiko rwamaze kwemeza ko mu nyungu z'ubutabera mbarushimana agomba kunganira urumva ko rero twebwe ikintu tugomba gukora tugomba gukomeza tugakora inshingano zacu ariko tugakomeza kugerageza mu byo dukora byose kuvugana n'uwo twunganira kandi turabikora igihe ntarengwa ku iperereza ry'abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa mbarushimana kizagenwa n'umucamanza ibindi bibazo mbarushimana yagaragaje ni ibyo kubona impapuro zo gutegura urubanza ndetse no kugira uburenganzira ku gikoresho gifotora impapuro fotokopiyeze hiyongereyeho n'inkoranyamagambo enye zo mu ndimi z'amahanga igifaransa n'icyongereza ubushinjacyaha buvuga ko impapuro na fotokopiyeze gereza afungiyemo ya nyarugenge yabimuhaye dikisiyoneri enye ngo si ngombwa emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranye ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza birimo ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine ndora hari muri perefegitura ya butare ubu ni mu karere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo uyu yoherejwe n'igihugu cya denmark mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane kuburanira mu rwanda iburanisha ritahani ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi ku muhingamo weje ku munsi wa gatatu haratewe amagrenade atatu hagati mu gisagara cya bujumbura igipolisi kivuga ko abantu umunani aribo bakomeretse umwe arababara cyane ku kuguru hongera hafatwa abantu babiri ku bw'imvo z'amatohoza bamwe mu bari hafi y'ahatewe izo grenade bamenyesha ko umuntu umwe yoba yarapfuye ahitanywe nazo inkuru ya eloge buri kaneza grenade ya mbere yaturitse nk'igihe cy'isaha zitandatu n'iminota cumi n'itanu z'umutaga iyo yatewe imbere y'ibiro by'ishyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ritunganywa n'abagwizatunga bava mu gihugu cya vietnam ryitwa rumitel iya kabiri yaguye ku metero nkeya yahatewe iyo ya mbere ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'amaposita mu burundi ikaba yaciye yonona umuduga kuko yatewe ahasanzwe hahagarikwa imiduga y'abakozi uwo musore adandaza amatelefone akanayakora imbere y'ibiro vya rumitere aratubwira ivyo yabonye nabonye ishashi igwa nko ku nko ku nta metero yarimwo yaho nari mpagaze hanyuma ndavyo kubera twari tumenyeye ko itelefone ishobora gukoroka najyana telefone y'uwundi mugenzi ikorotse nca ndahindukira kuraba nca mbona iriko irazunguruka nca ndabona ko ari gerenade nca ndyama hasi hanyuma nca numva iraturitse ituritse hakomeretse abantu bangahe iruhande yawe nabonye umwe yaciye apfa n'ingoga ngira yari mwabo mu bakiriya bari baje kudushorera abandi bane mwabo dukorana nibone nabonye bakomeretse bagiye kwa muganga sinzi ko hari abandi mu gihe abajejwe umutekano bariko barakizura basaka bongera baraba ikintu cose giteye amakenga hagati mu gisagara ca bujumbura na cane cane mu micungararo yahaturikiye ayo magrenade abiri grenade ya gatatu yaciye yumvikana ku gituro c'amabisi aja mu manuko bw'igisagara ca bujumbura uwu n'umwe mubo bita abakokayi akora akazi ko guhamagara abinjira mu mabisi aho iyo grenade yaturika niho yarari jewe nari kundengana nyene ngaha muri parakingi numva ikintu ginciye hejuru nyene kubera hari umugwamo gw'imodoka nyinshi sinamenye ngo ni iki nari nzi ko ari bluwe y'imodoka nyene mwamenye niho tuje tumva ikintu giturikiye ngaha aha mw'ibarabara turavye tubona abantu bakomeretse kuko twe twace tugu gihumura tugize kuvyuka rero tubona umushoferi umwe dukorana ngaha haje usanga yakomeretse bityo tuwuta gutwara kwa muganga none umugore acuruza aha, uwo yakomeretse ngaha kw'ibere uriya w'imoto nawe sinamubonye twasanze bama- yamaze kugenda ko tu- ko tubona none yababaye rwose igipolisi kimenyesha ko abantu umunani aribo bakomeretse umwe ababara rwose ku kuguru abandi babiri barafatwa ku bw'imvo z'amatohoza umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye yabwijwe rya amerika ko hihwejwe ubuhinga bw'inzego z'umutekano ayo magrenade uko ari atatu yoba yatewe n'umuntu umwe yasiguye ko ico bita gupiye ya grenade catowe imbere y'ishirahamwe rya leta ryo gutuma tumanako amakuru onatere biboneka ko nyene kuzitera yoba yaciye abandanya ku gituro c'amabisi ahatewe ya gatatu kuko ari haruguru yaho abanyagihugu barafise impanuro n'ico basaba abatera ayo magrenade n'aho batabazi impanuro notanga muri rusange ku bantu benshi bakora iri bara nibaza yuko boraba abanyagihugu bakareka kubatera amagerenade kuko gutera igerenade nk'umuntu ariko aragura agatelefone cyangwa ariko aradandaza agatelefone nibaza yuko aho o- nta kwiyumvira kwa cyane baba babishyizemo byo ku- kwiyumvira ko baba bayiteye abanyagihugu byibonekeje kuko gutera gerenade ahantu ha- hakoraniye abantu barenga bashyika nka bisenkanti utazi yuko hari inshuti yawe irimo wumva naho ushobora gusanga uyiteye no mu nshuti zawe nyine Nu- ni ubwicanyi bwabo butagira izina ni abantu ko ibintu bobireka kuko ntibababaza iti ihitana naka canke ni naka genda ibintu tuwosaba ko bobireka umwe mu bacitse ku icumu arashima ukuntu inzego z'umutekano zanyarutse gutabara cyane cyane ndashimira inzego z'umutekano ziku- zobandanye zikorana ubwira kuko sinovuga n'iminota ngo nki- nk'itanu kuko bari bamaze kuzura ngaha twari dusanzwe dufise nka babiri bacungira ngaha ku ishopu ya hano mugabo mu mwanya mutoya twari tumaze kubona buzuye ari benshi inyuma y'iturika ry'ayo magrenade hagati mu gisagara ca bujumbura amabanki amaduka n'amabarabara vyugawe akanya katari gato n'abakenyezi badandariza ivyamwa n'imboga iruhande y'amabarabara bataye baromoka kubera ubwoba eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo mugenzi wacu jean claude munyandinda mu rwanda agiye kudushikiriza ayerekeye imikino y'umupira w'amaguru mu mahiganwa ya shana
abo ni abakunzi b'ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo bavuzaga inzumbeti bishimira ko bari bamaze kubona itike yo kujya ku mukino wa nyuma muri irushanwa rya shani ririmo kubera mu rwanda mu mukino w'ishiraniro wa kimwe cya kabiri kirangiza wabaye ejo kuwa gatatu kuri stade amahoro i remera ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yasezereye ikipe ya gineya ku isaa kumi z'igicamunsi ubwo umukino watangiraga abantu bari bakiri bakeya mu byicaro bya stade ariko buhoro buhoro bagenda biyongera ku ruhande rumwe abafana b'ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bari bafite inyota yo kwigizayo ikipe ya gineya nk'uko bari bakuyemo ikipe amavubi y'u rwanda muri kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu w'icyumweru gishize umwe muri abo bafana wari wambaye ku buryo butangaje yitamirijeho amayugi imizi y'ibiti ibiziriko n'amababa y'inyoni yavuzweho byinshi ndetse hakaba n'abataratinyaga kuvuga ko yari afite impigi zifasha ikipe ya kongo gutsinda gusa we ibyo ntiyabikozwaga ahubwo akavuga ko arimo gusenga imana ngo ibahe igikombe bisubirire iwabo tutalomba kama Mwenyezi Mungu, namlomba Mwenyezi Mungu atusaidie sana kabate kupe yetu.
ku rundi ruhande hari abanyarwanda bari bambariye kogeza ikipe ya gineya cyane cyane ko bamwe muri bo bari bagifite akababaro kuko ingwe za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zari zaratsinze amavubi umukino nyirizina wari ubereye ijisho amakipe arasatirana ku mpande zombi ariko ibitego biranga birabura kuko igice cya mbere ndetse n'icya kabiri byarinze birangira bikiri ubusa ku busa kongo yagaragaje umukino mwiza wo gushyira hamwe nubwo itari ifite umukinnyi wayo w'imena kabuhariwe eritiye ruvumbu wavunikiye mu mukino wa kimwe cya kane kirangiza ikipe ya gineya nayo yihagazeho uko ishoboye ariko ubukana yagaragaje ubwo yahuraga na nigeria ndetse na zambia bwari bwagabanutseho gahoro by'umwihariko umukinnyi w'imbere Arsene Kamara witwaye neza ubwo Guinea yakinaga na Tunisia umukino wo mu itsinda nta gishyashya yakoze mu mukino w'ejo ubwo amakipe yajyaga mu cyiciro cy'iminota y'inyongera Kongo yashakishije igitego ubudatuza ishirwa ikibonye ku munota w'ijana na rimwe gitsinzwe ku mutwe na rutahizamu Jonathan Bolingi ku mupira wari uturutse ku ruhande rw'iburyo ahoherejwe na Ricky Turenge wari winjiyemo asimbura byari ibyishimo bitagira urugero ku ruhande rw'abakunzi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo gusa ku munota wa nyuma w'umukino ibyo byishimo byaje mu kidobya ubwo ibrahima sanko wa gineya yishyuraga iki gitego ku ishoti rya kumuriro yari kuriye muri metero makumyabiri n'eshanu byabaye ngombwa kwitabaza za penaliti kuko umukino wari urangiye amakipe aguye miswi igitego kimwe kuri kimwe amahirwe yasekeye ingwe za kongo kuko zatsinze ikipe ya gineya penaliti eshanu kuri enye buri kipe yari yateye penaliti zirindwi mu munezero utagira ingano nyuma y'umukino abafana b'ikipe ya kongo bazengurutse remera yose baririmba uyu munsi ku wa kane haramenyekana ikipe izahura na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku mukino wa nyuma ni mu mukino wundi wa kimwe cya kabiri kirangiza uza kubera kuri stade regionali ya kigali i nyamirambo uyu mukino uraza guhuza cote d'ivoire na mari utangire isaa kumi z'igicamunsi yari claude munyandinda i kigali
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
amakuru twabashikirije ku rwanda igipolisi cy'u rwanda kimenyesha ko cyarekuye umunyamakuru akorera ikigo cy'itangazamakuru cyitwa nation media group uwo mumenyeshamakuru ivan mugisha yari yafatiwe mu biro by'icyo kigo n'igipolisi cy'u rwanda kimurakura kimaze kumubaza ibibazo umunyamakuru azwi ku izina rya filijanse muhawe n'imana yari aho igihe igipolisi cyamufata amenyesha ko igipolisi cyaje gifise imitahe yo guhagarika abo bamenyeshamakuru babiri bakorera ikigo nation media group aribo ivan mugisha na johnson kanamugira muri somaliya abategetsi ba somaliya bamenyesha ko batoye ikiziga cy'umuntu yari yabuze mu ndege yaguye byihuta ku kibuga cy'indege cy'i mogadisho inyuma yaho iturikiyemo igisasu ku munsi wa kabiri umushikiranganji wa somaliya agejeje gutwara abantu n'ibintu hamwe n'indege z'igisivire ali ahmed jama jangali amenyesha ko bizofata iminsi itari mike kugira bamenye ikintu cyaturikiye muri iyo ndege yari itwaye abantu bashika mirongo umunani n'umwe muri amerika naho perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko uzobangamira ukwemera kw'idini rimwe gusa muri amerika azoba abangamiye ukwemera kw'amadini yose perezida obama yabivuze ejo ku munsi wa gatatu igihe yagendera ubwa mbere umusigiti wo mu gisagara ca baltimore kiri muri leta ya maryland muri amerika kandi leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko kwakira impunzi z'abanyesiriya muri amerika bizotuma umutekano wa amerika utsimbatara ibyo byamenyeshejwe ejo kuwa gatatu n'umuyobozi ajejwe ivy'ubwenegihugu n'impunzi muri amerika leon rodriguez amenyesha avuga ati bizotuma uwo umuhari wa leta y'ikisilamu utazosubira gukoresha amajambo uvuga ko ibihugu bya burayi harimwo na leta z'ubumwe za amerika bigwanya idini rya kiisilamu mu makuru avuga kuri siriya ishyirahamwe impuzamakungoni ryungururije ibiganiro by'amahoro hagati y'abanyasiriya mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri ibyo biganiro bibera i geneve mu gihugu cy'ubusuwise intumwa ya oni muri ibyo biganiro stefan domistura yavuze ko ari akaruhuko k'umwanya muto gahawe abegwa n'ibyo biganiro
aho ni naho duherereje ibiganiro byacu byo muri kino gitondo nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha tuboneye akandi kanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye kandi na inosa kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ko na mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.